mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi na cyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema wongeye kubasuhuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo uyu munsi cyujuje imyaka mirongo itandatu n'ibiri kimaze cyigenga bamwe mu banyekongo babona ubu bwigenge bwarabagejeje ku ki hejuru ya indeparanse twebwe ntayo twabonye twebwe ibyo tuzumva babivuga ku maradiyo twebwe icyo dusaba abantu batwumva ni ukudukorera ubuvugizi nanone ko dukomeje kugira ibibazo twikorerwa yicwa rubozo twicwa tugatwikwa cyane cyane abagore
abo ni bamwe mu banyekongo b'abanyamurenge batuye mu ntara ya kivu y'epfo mu burasirazuba bw'igihugu uburusiya kuri uyu wa kane bwatangaje ko bwakuye ingabo zabwo ku kirwa kiri hafi y'umujyi wa odessa gisanzwe ari icya ikirere naho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu rwa amerika cyo gukuraho uburenganzira bwo gukuramo inda gikomeje gukurura impaka n'imyigaragambyo mu gihugu amakuru arambuye ni mu kanya gato mugome ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi perezida emmanuel macron w'ubufaransa avuga ko gahunda y'ibihugu bya finland na suwede yo kwinjira mu muryango wa otan ari ikimenyetso cyiza cyereka uburusiya ko ntacyo buzageraho uretse kwisenya ni inkuru twateguriwe na timu ishimwe emmanuel macron yagize ati kuba finland na suwede bifite gahunda yo kwinjira muri otan ibi ubwabyo ari ikimenyetso cyiza cyo kwereka perezida w'uburusiya vladimir putin ko imigambi ye ari mibi kandi ko azitsinda ubwe ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru i madrid macron yavuze kandi ko putin yatumye ibihugu byagenzaga make mu kugira ubushake bwo kwinjira muri otan kuri ubu ibyo bihugu byarahisemo kuba abanyamuryango ejo kuwa gatatu nibwo umuryango wa otan wari wasabye finlande na suwede kuwinjiramo ibi byari kugira ngo habeho ubufatanye bwa gisirikare bishimangiye kandi ko umutekano w'ibihugu by'uburayi urushijeho gukazwa nyuma y'imyaka ibarirwa muri mirongo ariko kandi bikozwe mu gihe cyangombwa kuri uyu muryango nyuma y'aho uburusiya bugabiye ibitero kuri ikirere emmanuel macron avuga yeruye nta guca ibintu ku ruhande yagize ati nubwo ikirere itari muri otan intambara irwana ni intambara yacu turwanira indangagaciro zacu amahame yacu demokarasi y'uburayi na demokarasi y'ibihugu binyamuryango bya otan mu ntangiriro z'icyo cyumweru perezida wa amerika joe biden yemeye gutanga indi nkunga y'ibikoresho birimo ubwato n'indege bya gisirikare byo gufasha ikirere ibi byongereye ku nkunga ubufaransa n'ubwongereza nabyo byemeye guha ikirere tukivuga ku nama y'uyu muryango wa otani igihugu cya esipanye cyasabye ibihugu bigize uwo muryango kugira uruhare mu gushakira umuti ibibazo biri mu majyaruguru ya afurika no mu ntara ya sahel ni inkuru twateguriwe na frederic nkurikije abategetsi b'inararibonye mu bijanye n'imigenderanire mu makungu bavuga ko ishirahamwe otan atagishikara rifitiye umugambi nk'uyo nyamara muri iki gihe iryo shirahamwe ririko riragura uburyo bwaryo bwo kwivuna umwasi ibihugu nka espanye n'ubutaliyano bisanzwe birimwo birafise amakenga ko intambamyi ziri ku mbibe zo mu manuko bwavyo zishobora kutitabwaho abategetsi mirongo itatu baseruka ibihugu vyabo biri muri otan barangije inama nkuru yabo uyu munsi kuwa kane mu kiringo cy'iminsi ibiri bihweje cyane cyane ingwano y'uburusiya muri ukraine uyu munsi mu gitondo umunyamabanga mukuru wa otan james stoltenberg yatangaje ko iryo shyirahamwe rizokwicarira ibintu byose bitera umutekano muke rikongera rigahagurukira kurwanya iterabwoba umushikiranje wa espanye ashajijwe imigenderanire n'abakungu Jose Manuel Alvarez yavuze ko otan rishobora kugira uruhara mu gihugu cya mali mu gihe vyoba nkenerwa abategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero bararajwe ishinga n'ubwicanyi bubera mu gihugu ca mali aho akagwi k'abasirikare batwara igihugu bafashwa n'abasirikare b'ishyirahamwe ryigenga ryo mu burusiya wagner bariko baratana mu mitwe n'umurwi wa kisilamu wigumuye iyo ngwano iramaze gutandukira ibihugu vyo muri iyo ntara ya sahel minisiteri y'ingabo y'uburusiya kuri uyu wa kane yatangaje ko yakuye ingabo z'icyo gihugu ku kirwa cya snake gisanzwe ari ubutaka bwa ukraine ni inkuru tugezwaho na eugenia mukankusi uburusiya bwifashishije iki kirwa nk'ahantu ho gutegurira ibitero nyuma yo kukigarurira mu minsi ya mbere y'intambara cyatangije mu mpera z'ukwezi kwa kabiri itangazo ry'uburusiya ryo kuri uyu wa kane rije nyuma y'aho ingabo za ukraine zigabye ibitero ku birindiro by'iz'uburusiya byo kuri icyo kirwa uburusiya ariko bwavuze ko icyo cyemezo ari ikimenyetso cy'ubugwaneza kandi cyagaragaje ko butazatambamira umuhate wa loni wo gushakira inzira ibicuruzwa by'ibinyampeke bya ukraine byoherezwa hanze andri yermake umukuru w'ibiro bya perezida zelenski abinyujije ku rubuga rwa twitter yemeje ikurwa ry'ingabo z'uburusiya kuri icyo kirwa ati nta ngabo z'uburusiya ziri kuri icyo kirwa ingabo zacu zakoze akazi gakomeye tukiri kuri iyi ntambara kandi kuri uyu wa kane ubwongereza bwatangaje indi nkunga ifite agaciro ka miliyari y'amadolari y'amerika igenewe ukraine ibiro bya minisitiri w'intebe boris johnson byavuze ko iyo nkunga igomba gukoreshwa mu bijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere indege zitagira abadereva n'ibindi bikoresho by'ingenzi kugeza ukraine perezida volodimir zelenski yashimye iyo nkunga mu by'umutekano yita ubwongereza inshuti nyayo n'umwunganizi mu bya gisirikari
barakoze bagenzi bacu baduteguriye amakuru yo hirya no hino ku isi mbibutsa ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kubadukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere uyu munsi igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo kizihije imyaka mirongo itandatu n'ibiri kimaze kibonye ubwigenge abanyekongo biyumva bate nyuma y'imyaka y'ubwigenge mugenzi wacu vidaste ngabo yavuganye na bamwe mu banyekongo b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya fizi ahitwa iminembwe bamubwira uko babona iyi myaka irangiye twebwe twageze igihumbi magana urwenda mirongo itandatu na kane dutangira intambara yo kutwica kugeza n'ubu niko tugiye tumerera ndetse ubu ni akarusho abe n'uyu munsi mbaye mvuga mu gitondo hari igitero cyahoze kidutera nta bwigenge twabonye mu gihe tugiye twicwa tukarengana ntitwigira inzira ducamo ntitugira aho tworara mu bandi bakongomane ibyo byose byaratugoye tukabona ko kwenda indepandanse ntacitubwiye ndayo twagezeho ku bijyanye n'ibyo kwibohora indepandanse yarabaye muri congo ariko congo ntabwo yigeze igira amahoro cyane cyane mu misozi miremire ya minembwe murabizi ko tutigeze tugira amahoro nabuke turashaka umutekano nta kindi twifuza ko tugira umutekano tugira amahoro nkaba hari amaprovensi amwe atagira intambara ntituzi impamvu twebwe provensi yacu ibamo amacakubiri ibamo intambara iteka ryose ntituzi nimba indepandanse yarabaye mu maprovensi amwe kongo yarafashe amaprovensi amwe agira indepandanse yandi asigarana intambara indepandanse ni umunsi mukuru tutazibagirwa abakongomani kubera ubwo byaragenze ariko ubu ngubu abakongomani basa naho duhindukanye twenyine ubu twanja kwicana tufite intambara ariko ntitwibuke kuko twa twabonye indepandanse k'umwihariko wacu twebwe abatuye mu minembwe cyangwa se abatuye ino ruguru ndetse n'abatuye hariya epfo ibiwembe turifuza kuvuga ngo tugire amahoro tubone ijya indepandanse ijya twabonye n'ubundi tuyibone uyu munsi tugire indepandanse y'amahoro twese umuntu n'undi duturane amahoro twaje kubona ubwigenge busa nkaho ari ntabwo kuko twebwe twararenganye ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge baturiye mu misozi miremire tubona twararenganye bwa bwigenge busa nkaho ubunyoshwe busa nkaho nta bwihari kuri ubwo twebwe twaba twifuza kuko bakongera bakaturenganura twararenganye turenganira mu gihugu cyacu kandi twitwa ko turi abakongomani ariko turarengana tubura nk'abaturenganura turi mu bihari y'ibibazo byinshi by'intambara byagiye bitugarukaho kenshi twapfusha abantu twanyazwa ibintu twagize ibibazo bikomeye cyane ku buryo ibibazo dufite aribyo dutekerezaho ntabwo dutekereza indepandanse kuko ntayo dufite twebwe twasaba ubwa mbere twasaba leta ya kongo ko yadufata nk'abandi bakongomani ikaduha agaciro ikaduha umutekano hanyuma igafata inshingano ikagarura amahoro mu gihugu ikagarura umutekano abantu bose bakabana mu mahoro twebwe icyo dusaba abantu batwumva ni ukudukorera ubuvugizi nanone ko dukomeje kugira ibibazo twikoregwa yicwa rubozo twicwa tugatwikwa tukangazwa tugateshwa agaciro mu gihugu tudahabwa uburenganzira nk'abandi bakongomani ku isi yose aho dutuye cyane cyane abagore twifuza ko kominote interinasiyonari yahaguruka ikamenya ikibazo cyacu nk'abagore bo mu misozi miremire ya minembwe urabona nk'imyaka mfite nari mfite umurima wanjye wa hegitari mirongo ine na zibiri yororeraga mu inka korora n'intama ni- n'ibyo bintu bibiri nari korora inka n'intama n'inkoko baraza baranyaga barambura n'ubu ntawo mfite barica aba- abantu nari mfite b'abakozi twari bantwaye nka mirongo itanu na zitandatu twe ntaho tuja tuzitiriwe ahangaha ufatwa n'inda uwo ari kugenda ahantu kure ntaho ugenda ntaho uca n'ugenda barakwica ngo dore urasa n'umunyamurenge amahanga turayabwira ngo aduhagurukire adushikirize ubutabera aba babyeyi bacu bishwe n'abandi bafatwa ku nguvu no kutagenda kwacu kuzitirirwa hamwe rero tukaba dusaba amahanga kugira ngo iturenganure natwe tumere nk'abandi turi abakongomani nk'abandi dufite uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'abandi bakongomani iyo tuvuga hejuru eh, ya- ya- ya indepe- ya indeparanse twebwe ntayo twabonye twebwe ibyo tuzumva babivuga ku maradiyo na- n'ababyizihiza bakabyizihiza ariko twebwe ino ntabyo twabonye kuko ikire- eh, ikiremwa muntu twebwe ino kirarengana n'ubu ibyo dukorerwa dukorerwa ibintu bimeze nk'iby'inyamaswa habe n'inyamaswa bashobora ishobora izisha- izisha- ishobora gusambirwa iniwacu t- uburenganzira bw'umuntu ntabubaho
abo ni bamwe mu banyamurenge batuye muri teritwari ya fizi ahitwa minembwe bavugana n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ejo kuwa gatanu tariki ya mbere y'ukwa karindwi ni umunsi w'ubwigenge mu rwanda no mu burundi imyaka mirongo itandatu izaba yuzuye ibihugu byombi byigenga byari byarakoronijwe n'ububirigi turabatumiye mu kutugezaho icyo mwumva kuri uwo munsi w'ubwigenge m- m- mwawutugez- mwatugezaho ibitekerezo byanyu ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu leta ya tanzania yatangiye kubarura impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zibazwa icyatumye zihunga leta ya tanzania yahaye izi mpunzi igihe cy'umwaka kuba zatashe ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin uwo mugambi w'ibarura kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta watanguye kuva ejo kuwa gatatu aho uzomara indwi zitatu leta ya tanzaniya itegekanya ko izobaza abantu hafi ibihumbi cumi na bitanu majana indwi mu gihe iyo nkambi ibarizwamo impunzi hafi ibihumbi mirongo indwi n'indwi ibitigiri vya nyuma biheruka gutangwa na aseri ibibazo nyamukuru izo mpunzi ziriko zirabazwa ni umunsi buri umwe umwe yahungiyeko ikibazo nyamukuru catumye yahunga ibintu yasize mu burundi hamwe n'igituma atiyumvira gutaha kandi mu burundi habarizwamwo amahoro akwiye gusa amakenga ni menshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta ko zizohava zitahukanwa ku nguvu bivanye n'abariko barabazwa biboneka neza ko bariko baravugira impunzi zose mu gihe buri umwe umwe afise ikibazo nyamukuru catumye ahunga gitandukanye n'uwundi ariko amakenga dufise dusanga abantu bose bariko barabazwa habazwa abantu novuga yuko bahunze inyuma mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi bamwe bita abasiramusika batararonka batararonka ubuhungiro abo rero nibo dufise k'amakenga kuko bavuga yuko ivyo bazokura muri bo abo bantu nibyo bizoba bivugiwe ikambi yose nabo abenshi muri bo abenshi bivugira yuko bakeneye amahera ngo bongere izo mpera ngo bahunguke ariko mu bantu bahunze guhera mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu nta muntu n'umwe bigera babaza babaza kanini abantu bahere bace mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi ibyo bazovuga bizoba ivyo nyene ku mpunzi nimba ari uguhunguka ni uguhunguka nimba ari ugufasha izi- ubundi bufasha ni ugufasha ariko dufise amakenga icyo twifuza bokoze uku bakagira ibarura isekeza rya twese kira muntu akivugira ku gatwe kiwe ingorane aha turaha aha twese ingorane si zimwe ivyiyumviro vy'umuntu umutekano muke umuntu uwo ari we wese yahunze si- si umwe birashika hakaba hariho abafise umutekano mwiza bavuga ati mu burundi nta ngorane jewe ndashobora gutaha hakabaho n'abandi bato- batoja mu burundi ngo baharonkere amahoro mu ntumbero yo gutahukana impunzi ku nguvu leta ya tanzaniya yarafashe ibihano bitandukanye byo kuburabuza impunzi harimo kugara amasoko rusangi gutema ibitoke gutanga imfashanyo z'intica ntikize bamwe bamwe kuburirwa irengero naho biri uko benshi ntibiyumvira gutaha kubw'amagorwa bahuye nayo mu burundi ibihano byose byarabaye gutemagura ibitoke kubo- kubomagurirwa amasoko ubu nta soko dufise nta muntu aca inyuma y- y'ikambi ngo agiye kurondera ubuzima ubu isabune bapokeje isabune zibiri mu mezi abiri ku muntu ibihano nk'ivyo zose biguma bibandanya tubona turya ubwo bugari nyene none ivyo bihano vyose iyo tuba tubona yuko mu burundi hari amahoro ntituba twaratashe kubera iki n'abahungu n'aba- n'aba- n'abahunguka usanga benshi bariko barifuza kugaruka ndetse bamwe bakagaruka bagasubizwa inyuma n'abajejwe umutekano bara- bongeye kugaruka gukoma amashi muri UN kugira barabe ko bobaha ubufasha ku buryo babuze umutekano mu Burundi iyo bari bahungutse baja bagahitamwo kwangara bamwe ba- bata izabo bongera gusubira kurondera iyo bahungira muri Kenya mu Buganda bidakunda si uko babona ata mutekano uriho bagasigara baricuza bifuza icatumye bahunguka niyo mpamvu rero uku yaba twabona ko umutekano ukwiye ibi bihano ku muntu afise iyo ahunguka aja ninde yovyihanganira Ni- dufise iyo tuja ninde yo- yoguma ngaha hsr yo ku bwayo mu nama yo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi uheruka kubera mu nkambi ya nduta itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa gatandatu yavuze ko minsi yose izohagarara ku ruhande rw'impunzi no gukurikiza amategeko yose agenga impunzi mu gihe icyo bahunze kitarakemuka kubwira basubire mu gihugu cyabibarutse kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika urukiko rw'ikirenga muri leta zunze ubumwe za amerika mu cyumweru gishize rwahagaritse uburenganzira bwo gukuramo inda bwari bumaze hafi imyaka mirongo itanu bwemewe mu itegeko nshinga iki cyemezo kikimara gutangazwa za leta nyinshi zahise zitangaza ko zishyizeho amategeko abuza gukuramo inda ni icyemezo gikomeje kutavugwaho rumwe n'impande zitandukanye hano muri amerika ni icyemezo kandi gishobora kuzagira ingaruka ku nkunga amerika yahaga ibihugu mu bijyanye n'ubuzima bw'abagore iki kibazo nakiganiyeho na madamu tuyishime claire gasamagera uyu akaba ari impirimbanyi ku burenganzira bw'ubuzima bw'umugore atuye muri leta ya michigan na madamu alice kabagire cyusa nawe ni impirimbanyi akaba atuye muri leta ya indiana madamu gasamagera aratubwira uko yakiriye icyo cyemezo ku bantu basoma bibiliya hari umugani muri bibiliya Ah, umu- umuntu w'umunyabwenge salomoni bamuzanira abana umwana abagore bari ku- bari kuburana umwana agatanga igitekerezo cy'uko umwana bamucamo kabiri utari nyina w'umwana mu by'ukuri aravuga ngo nta kibazo bamucamo kabiri ariko uri nyina w'umwana aravuga ati uwo mwana nibamuhe undi muntu utari nyina aho kugira ngo apfe iki cyemezo rero niko cyagenze kuko iyo urebye ntago iki cyemezo mu by'ukuri kije kije gushyigikira uburenganzira bw'umugore cyangwa kubungabunga ubuzima bw'umugore n'umwana kuko n'ubundi ku giti cyanjye nibyemera cyangwa ntabyemera abantu bazakomeza gukuramo inda kandi bazabikora mu buryo ah, bushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bushyira n'ubuzima bw'abandi bantu benshi mu kaga ikindi gitekerezo cyanjye ni uko abantu bishimiye ko iki- iki cyemezo cyavuyeho nta n'umwe uri kwereka- uri kwerekana ko afite inyungu z'umugore cyangwa afite uko ashyigikiye umugore cyangwa ashi- ashyigikira amategeko arengera ubuzima bw'umugore ku bwanjye rero muri porojegiti nshobora guhitamo gutwita ni uko nk'uko agenda byakiriye n'umvishe ari ikintu kibabaje kuko bizakuma bikorwa mbere y'uko duha ijambo alice kugira ngo a- agire icyo abivugaho wari uvuze ko iki cyemezo kitubahiriza cyangwa se cyambura umugore uburenganzira bwe haba ku mubiri we cyangwa se no mu buzima bwe icyo ushatse kuvuga ni iki mu gihe abandi bavuga ko ah, ahubwo byahaye umugore uburenganzira bwo gufata icyemezo ashaka twabyemera cyangwa tutabyemera abantu bazakomeza babikore kandi iyo bagumije kubikora mu buryo butari ah, ubw- bwemewe n'amategeko icyo gihe ubuzima bw'umugore bujya mu kaga abantu barapfa abantu bambuka za mexico bagiye kubikora bazamuka baj- bazajya no muri indiya bagiye kubikora ntago ntago iki cyemezo kuba umucamanza yasinye bigiye guhita bavuga ngo no ngo abagore bose bagiye guhita ba- ba- batwita amezi icyenda nk'uko babyifuza rero jyewe ku giti cyanjye nkavuga ngo kwirinda biruta ku- guhangana n'ibibazo bi- bi- bizavuka kuko tubizi ko bitazigera birangira niba tubungabunga ubuzima bw'umugore umuntu wese nagira ukwizera n'ukwemera kwe agukomereze iwe anere n'imbuto muri muri muri rubanda ariko ntategeke undi muntu icyemezo afata ngewe ku bwanjye ku icyemezo cyanjye ndi pro choice kandi choice yanjye ngenda byara n'ubu mfite abana muri kumva bari iruhande rwanjye bari gusakuza ariko nta burenganzira mfite bwo kubwira undi mudamu mugenzi wanjye icyemezo agomba gufata alice cyusa utuye muri leta ya indiana iyi leta ah, gukuramo inda byasaga nk'aho byemewe ariko nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ah, leta yanyu nayo ishobora guhita ifata umwanzuro ko bikuweho burundu wowe nawe ukimara kumva iki cyemezo ubonye abagore hirya no hino ku isi cyangwa se hano muri leta zunze ubumwe za amerika si abagore gusa n'abandi baharanira uburenganzira bwa- bwa muntu bajya mu mihanda bamagana icyemezo ariko nanone hari n'abandi bagiye mu muhanda ah, bagishyigikiye wowe wabyakiriye ute nk'umugore aha urakoze cyane edi Um, njyewe nubwo wenda nabibonaga mu rwego rwa politike ko ariho bigana umuntu akurikije um, justices bari uh, on the supreme court right now byaragaragaraga ko um, iki cyemezo cyari kimaze nk'imyaka irenga mirongo itanu nk'uko babivuze cyarashyizweho uh, mu rwego rw'uko muri iki gihugu cya amerika ubundi bubahiriza ah, uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese bwaba ari uburenganzira bw'ikimuga uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umugore uburenganzira bw'umuntu mukuru uburenganzira bw'umugabo uburenganzira bw'abantu bose ni igihugu gishyira rights z'abantu imbere cyane kuba rero ah, aho tugeze muri uyu mwaka wa- w'ibihumbi tuwenti tuwenti tu supreme court ah, i- i- ifata umwanzuro nk'uri ikavuga iti iyi ubu burenganzira bwari bwaratanzwe bwari bwarahawe abagore tubukuyeho tutege- dushyizeho itegeko rimeze gutya biratangaje cyane navuga ko bisa nk'ibitunguye nubwo nanone bidatunguranye mu rwego rwa politiki Ura- nk'uko babivuze mba muri indiyana state ikunzwe kuyoborwa n'abarepublicans ntabwo itegeko bararishyiraho ryo ku- ryo kwamagana nyine ryo kubuza ah, gukuramo inda ariko very soon vuba cyane bazabikora kuko n'ubundi nicyo bashakaga ariko nk'uko ah, Madame claire yari abivuze nk'umuntu ku giti cyanjye ntabwo nshyigikiye abortion ntabwo nshyigikiye gukuramo amata ariko nanone nk'umukristu nk'umubyeyi wabyaye ntabwo mbishyigikiye ariko nanone sinshyigikiye kubuza abantu uburenganzira bwabo hagombye kubaho hari ikintu nakwita navuga nka balance hagati aho ngaho kuko hari impamvu nyinshi zishobora gutuma iyo nda ikurwamo koko yenda tuvuge umuntu yarafashwe ku ngufu ndumva hari itegeko ritabivuze ibyo ngibyo umuntu yarafashwe ku ngufu hari ubwo ubure- ubu- ubuzima bw'umubyeyi utwite buri mu kaga kubera inda yenda itameze neza ariko nanone ikindi kintu umuntu atagomba kwibagirwa ni uko imyaka mirongo itanu ishize bajya gushyiraho ririya tegeko ntabwo bapfuye kuvuga gusa ngo biremewe gukuramo inda igihe ushakiye uko bimeze guha umuntu ubundi buryo bushoboka aho kugira ngo n'iyo nda ayikuremo yenda kuko agize ubwoba ati nsabye ntabiteganyije bamfashe ku ngufu bigize gute aho kugira ngo uyu mwana azandushye reka mukuremo ukamubwira batoya ngiyi parenthood ushobora kujyayo bakagufasha hari women care center muri iki gihugu cyose umuntu wese usamye inda yaba yabiteganyije atabiteganyije abona ubufasha bwose bwose bwose bushoboka kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma abyaye no kurera umwana kugeza nibura umwana agize imyaka cumi n'umunani so kuba rero igihugu gifite ubushobozi cyari cyarashyizeho ubwo buryo bwose bwo gufasha umuntu hakaba alternative choices izo pro choices bakaba aba bacamanza bacu bo muri supreme court babyirengagije just for, for political reasons baka- bakemeza gukuraho itegeko nka ririya birababaje hanyuma ah, madama claire nawe yaravuze ko nubwo ah, adashyigikiye icyo kintu kijyanye no gukuramo inda ariko nanone inyungu z'umugore zikwiye gushyirwa imbere yavuze ko bitazabuza abagore kubikora nubwo bizabagora cyane ndetse bamwe na bamwe bakaba ba- babura n'ubuzima iri tegeko kuba rikuweho ayo ma leta akaba agiye gutangira noneho gushyira muri- mu itegeko nshinga yazo ah, amategeko akumira ah, gukuramo inda ingaruka bizagira ku mugore ah, cyane cyane uba nko muri leta itemeye i- i- ibijyanye no gukuramo inda bizagira ingaruka mbi mbi zishoboka ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu abo badamu abo bana b'abakobwa b'abangavu basamye amada bagiye gusubira mu buryo bumwe bwa kera na atari no kujya no kwa muganga bwo kuba yanywa ibinini runaka yanywa imiti runaka kugira ngo inda ayikuriremo mu rugo yihishe abantu bagifite ubwo burenganzira wajyaga kwa muganga aho bemera muri kiriniki ibikora bakabikora mu- bigakorwa n'abaganga n'abaporofeshono n'abantu babyigiye bazi ibyo barimo bakora ubu rero abantu abadashobora kujya yenda muri mexico hafi aho abadashobora kunyarukira muri canada niba ba- babyemera sin- simbizi neza abadashobora kujya muri indiya ngo babikore bazatangira kugura iyo miti babikorere mu rugo havemo impfu wa mugore apfe na wa mwana so ah, iri tegeko ntabwo numva ukuntu na n'ubu actually bisa nk'aho umuntu akibitekereza akavuga ati ni gute aba bantu bemeje koko gushyiraho gukuraho gukuraho ubwo burenganzira bw'abagore hanyuma madama claire alice yaratubwiye ko muri leta ya indiana byari bikemewe ariko ah, abategetsi muri iyo leta kenshi usanga ah, basa nk'aho bashyigikiye ko bikurwaho ku buryo bishobora no kuzakurwaho aho ngaho muri michigan namwe nuko byari bimeze mwebwe bi- byifashe gute itegeko rikimara gufatwa ubwo byahise biba bi- bi- eh, bihinduka icyaha gukuramo inda ariko kubera yuko aba- bari babashije kubona rwa rwandiko mbere rwa rwandiko rw'ibanga mbere umuguverineri wacu yari yatanze uru- yatanze ikirego mu rukiko ni kuvuga ngo rero kuko tukiri mu nkiko nta- ibyemezo ntibishobora guhinduka abantu bakiri muri litije ubu biracyemewe igihe cyose inkiko zitarabihindura ikindi kindi ah, eh, cyakozwe ni uko ah, ba- ba- bashyizeho ah, kumobiriza abaturage kugira ngo mu kwezi kwa cumi na kumwe nitujya gutora bizajye kuri kuri lisite y'ibintu bizatorerwa ni ukuvuga ngo dutorere icyo kintu i- i- inshuro imwe birangire tutagendera kuri leta i- iri muri washington I- abo bantu ba- bashakashake amasinyatire cyangwa abantu bemeza ko icyo kintu cyemewe koko kujya ku- kuri ku murongo w'ibintu bizatorerwa icyo kintu rero cyarangije kugerwaho iki- iki- iki kibazo kizajya mu bintu bizatorerwa mu kwezi kwa cumi na kumwe aha twumvikane inda ntabwo ituruka mu ijuru ngo ize yinage mu mu mu mu mu mu- mu- mu nyinya y'ababyeyi y'umugore iki ni iki ni ikibazo kireba abagore kikareba n'abagabo abo bagabo bahangayitse cyane ngo ko ngo uburenganzira bwo- bw'umwana wo muri mu nda bugira bu- bubungwabungwa ese uruhare rwabo ni uruhe mu gukumira izo nda zitateguwe ese uruhare rwabo ni uruhe mu ku- ku- mu ku- mu kuba baryamana n'abantu ba- bagakora imibonano mpuzabitsina n'abantu batarashaka I- aha nitujya kuri resiponsabirite biroroha cyane kum- gu- kumva ko wa mudamu afite bwa bure- ashobora kugira bwa burenganzira bwo gufata amahitamo ye nta muntu n'umwe uba umurusha gutekereza no kumva ko uwo mwana koko ari umwana we kandi agakwiye kubaho iyo yafashe icyo cyemezo ni ukuvuga ngo haba hari ahantu kure cyane yageze bibe kugira ngo umugarure ari nayo mpamvu bakuraho itegeko batarikuraho abantu bazabikora kandi bamwe bazapfa bambuka imigezi za za m- de- ni- New- la garande new mexico bazabikora rero ku giti cyanjye nkavuga ngo kuki tu- du- du- twemera ko ibintu bikorwa nabi ba- abantu bafite ubwo bushake bahawe uburyo bwo gufashwa n'abaganga bikarangira bata- bat- bataciye mu nzira zishobora guteza akaga ubuzima bwabo iri tegeko muri kuribona mukabona ari i- i- ijambo ryaje imbere ni ugukuramo inda ariko munsi mu itegeko iryo tegeko ni igitabo kinini kirimo utundi tuntu twinshi tuzakumirana na bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro urugero uh, plan b ni ibi- ni ikinini ushobora gufata wamaze gukora imibonano mpuzabitsina utateguye mu masaha mirongo irindwi n'abiri icyo kinini nacyo kizi- kiri mu bizavamo hari uburyo bwinshi buzabuzwa mu- mu bwo kuboneza urubyaro buzakur- buzajyana n'iryo tegeko urakoze cyane kuri icyo kijyanye n'uruhare rw'abagabo madama alice ndifuza kumva igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye ni nk'icyo cya madamu claire abivuze neza cyane abisobanuye neza aravuze ati iki ni ikibazo kireba abagore n'abagabo Uh, nanjye nigeze kubikomozaho ko nababajwe no kubona ari abagabo gusa in washington dc aribo barimo gufata icyo cyemezo bafatira aba- abagore u- u- u- ibyemezo nta n'umugore uri in the room with them aba bagore n'abagabo bashyize hamwe n'aba bayobozi bacu n'abo bacamanza bakavuga bati twumve impande zombi responsibilities bazisharinge nk'uko n'ubundi dufatanya mu kubyara no kurera abo bana abana bacu banafatanye no gukumira izo nda zisamwa zitari ziteganyijwe abafata abana ku ngufu babireke abafata abagore ku ngufu bakabagira abagore babo ku ngufu babireke abasambana ku ruhande baciye inyuma abagore babo bakajya gusambana abandi- gusambanisha abandi bagore batari ababo bikarangira babateye amada bikaba ngombwa kuyakura mu babireke noneho kandi no mu rugo n'abashakanye i- u- ibintu byo kuru- byo gukora kuboneza urubyaro babi- babigire ikiganiro mu rugo babiganire hamwe babifateho umwanzuro bati tugiye gukora iki n'iki iki n'iki n'iki kugira ngo tuzacikwa tugasama inda tutateganyije iyo resiponsabiriti iboneke ku mpande kuri bombi ari abagore ari abagabo abagabo biza gusa nyuma byo kuvuga ngo nkuri imana nta burenganzira ufite we yaraje akora ibyo ashaka a- a- akora ibye arishimisha aratera iyo nda ara- aba ararangije umugore asigaranye iyo nda agiye gutwita amezi icyenda atabiteganyije adafite uburyo yenda bwo kurera n'uwo mwana bifatirana abagore nyuma niba- nibaze mbere badusange ku rundi ruhande inda ikumirwe mbere y'uko inaterwa ni naho dusoreje amakuru yacu tubashimire kuba mwaduteze amatwi twongere duhure mu kanya isaa moya n'igice mu makuru arambuye yo mu karere k'ibiyaga bigari mwari kumwe nanjye edi rwema